الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، درسي كأن كلام مفأ كتاب أحكام فقي شافعي كما كان إساء أبو شجاع جدام لالشيسه Eh, torbaan dabree mata duree ilmi'ii fudhanne mata duree san keessatti waa haga tokko dubbanne Eh, eega waan dubbanne fixneen booda eh, waa'ee kitaaba kana sheeticha kitaaba kana barreesse dubbanne maqaan isaa eenyu nama kitaaba kana barreesse barakallahu fiikum eenyu jedhama maqaan isaa eessatti dhalate eessatti akhirame maqaan isaa abu shujaa axmed ibn xuseen ibn axmed alasfahaaniy shaaficiy jenne bakki inni itti dhalate ta inni itti guddate biyya ciraaq magaalaa basraa jenne umrii rabbi dheeresse jenne isa kana waggaa hagam jiraateen dhibbaaf jahatama akkasee maasha allah wanni ajabaa ta argame waggaa umrii dheeraa san keessa ka argame maal ta rabbi isaa godhe isaan sun dullummaan isa miidhuu dhabu womaa nafa sarraa wanni tokkollee hin jijjiiramne jenne gaafannaan maal jedhe waggaa umrii dhibbaaf jahatama irratti nafni kan kee akkuma duritti guutuu jira maal jennaan maal jedhe humna tiyya yeroo humna qabu rabbi jedhee haraama irraa tikse yeroo an silaa dadhabe akkasitti rabbiin naa tikse jedhe kitaaba san eegalle ikhwaani akkuma torbaan dabree dubbanne kitaabni kitaaba fiqii shaaficiiti sababaan ammoo kitaaba fiqii shaaficii kana eegalluuf dubbannee turre akkaataan itti qara'aanus haga tokko dubbanne akkaataan itti kitaabni qara'amu fiqii muqaaranaa miti walbira kaayanii madhaba hundayyuu mas'alaa mararratti madhaba hundaa dubbanne madhabni hunduu waan isaan agartaa isaanii himne daliila isaan qaban himne deebii warri kun kenneef himu fiqh lmuqaaran jedhamti fiqii walmoggaa kaayanii yaada namaa baratan kennu kun kanaa miti eegaltii eegaltii namni jiru sadarkaa eegaltii irratti waan akkasiin haasayu wani nu goonu mas'alaa inni dubbate yoo isiin daciifa taate daciifa jenne mas'alaa raajixaa taan himna daliila isiiti wajjin gabaabinumatti osoo deebii warri kun maal kenneefi kun kan maal jedhee maaliif ol kilaafanii sababaan kilaafa maaltu tahe akkamitti furmaanni akkam tahe odoo jenne tana yeroo guddoo nama wareersine gabaabinumatti wanni inni jedhe tun daciifa qawliin jabaan ammoo kana jenneetuma daliila wajjin dubbanna insha allah wanni sababaan qaraanuuf akkuma torbaan dabre ibsine namni tokko ilmiin isaa gad dhaabattee aalima tahuuf fiqii baratuu barbaachisa jedhan olomaa'in durirraa haga ammatti hundi isaaniitu abbuma fedhee ka aalimaa tokko gaafa dhume tokkolleen kan qaran hin jiru abbuma fedhee ka aalima ta'ee kitaaba barreessuu ga'e waa muftii ga'e tokkolleen kan baratin hin jiru mas'alaan sammuun ilma namaa waan tokko irratti ijaaramte eegasii ammoo waan san irratti ol faca'ee waa sirreessuu fi waa baratutti dabalatuu gaya yoo ta'uu baatte ammoo gadin dhaabattu ilmiin isaa ilmima akka amma zamana keenya amma namni argaa jiru kana dhima baratanii dhima caqasanii bu'aa guddoo hin qabne akkasii tana nama harkaa taati. Tanaaf dube ikhwaan insha Allah kitaaba eegallaa. بسم الله الرحمن الرحيم maqaa rabbiitiin kitaaba kana eegale bismillaahi maqaa rabbiitiin eegala jedhe kitaaba kana arrahmaani rabbii rahmata bal'aan aalama hundaa rahmata godhuuf arrahiimi isaa ammallee rahmata addaa gabroota isiiti rahmata godhu maqaa isa kanaatiin eegala jedhe olomaa'in hunduu kitaaba fi yeroo barreessitu bismillahi rahmaan rahiimiin jala qabdi maal rabbii guddattuu kitaaba ifii bismillaahiin jala qabe kitaabni kitaaba abuu shujaac jedhama baaraka allahu fiikum abuu shujaac kitaaba fiqiiti waan jedhe duba rabbittuu suuraa hundayyuu bismillaahiin jala qabe suuraa baraa'atu male rasuli rabbiitis alayhi salaatu wassalaam waraqaa barreessan hundayyuu bismillaahiin jala qabaa turan بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا أيضا سنما في اللين جلا قبين حديث توكو جرا واني بسم الله الرحمن الرحيم من جلا قبين بكن جاي وخجدو حديث نكون ضعيفة آية القرآن كان في إيه ورقم رسول ربي بري ستنتنا مجاي دليل الحمد لله رب العالمين فارونك ربي يده الحمد لله فارون هندو لله ربي فتاته الحمد لله فارون هندو هندي فاروتو كوان هندرتي فارفا مربي علمنا ما أنت كرت فارفمي تكرت أرفمو ملا كوان هندرتي فارفمو ربي قد الحمد لله رب العالمين فارون هندو تربي يده ربي سن كم رب العالمين ربي عالم هندا فارون هندو تا الله هاتي الله مكا ربي مكا ربي كيسا مكا إر الآن الله أمني هنديو rabbi akkaataa yaamuun qaba maqaa yaamuun qaba afaan arabatti maqaa hedduu yaamama rabbiin guddaan maqaan irri guddaa allahi afaan keenyatti rabbi yeroo jennu rabbii afaan arabatti rabbilcaalamiin jedhamu san ittiin fedhu namni allahu itti fedhan maquma tokkicha ol dhaabatee bakka waan hundaa bu'e kanatti barbaadan rabbii keenna yeroo jedhu namni rabbi gabbara yeroo jedhu allaahuma baanan afaan keenna rabbi jechuun ka rabbilcaalamiinii aalama guddise san ittiin baanan allaahuma itti baanan وصلى الله نجايا فرحمن ربي هاجرات على سيدنا سيدك نرتي نجايا نجايا فرحمن ربي sayyida keenna irratti haa jiraatu jedhe sayyidni keenna kun kam muhammadin muhammad ka ta'e annabiyyi ergamaa rabbii wa aalihii fira salle irratti haa jiraatu axaahiriina qulqullaayo wa saxaabatihii sahaabaa isalle irratti haa jiraatu ajmaciina hunda isaaniituu jedhe maal jedhe amma nagaaf raxmanni rabbii ergamaa keennaaf fira isaatiif sahaabaa isarratti haa jiraatu jedhe وصلى الله نقاف رحمن ربي على سيدنا سيدك إن رتي هاجراته نبيك إن سيدك شو دنداني إني دندان ما الدليل إسدت حديثك إسدتي أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر an sayyida ilmaan aadam jedhe if dhaaduuf hin jenne rabbittu sayyida na godhe jedhe sayyida jechuun ol aanaa isaaniiti bani aadamirra ka irraa filatame irra ol aanu kabajaa irra qabu inni sun een muhammad baanna muhammad maqaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam rasuuli rabbi maqaa hedduu qaban maqaan isaanii hedduminaan sagaltamii sadi gaya keessaa kun tokko muhammad irra beekamaa muhammad maqaan isaanii irra beekamaa annabiyyi nabiyyii ka tahe nabi jechuun nama rabbiin guddaan waxyii itti godhe nabiyyi if rasuulli maal gargar jiraa keessat olmaa'ii wal dhaban qowlin irra raajixa nabiyyiin rasuulaa gadi jira nama rabbiin guddaan waxyii itti godhee ammoo namatti himii silan dhaqqabsiisin nama dhaqqabsiisii dirqama rabbiin irran kaayin kanaan nabiyyii jedhan jedhan rasuula jechuun ammoo nama rabbiin waxyii itti godhee namattis erge beena ummatatti him jedheeni kun waxyii rabbiin argata nabiyyiin akkamiin si gabbaraa yaa rabbi maal hojjadhaa rabbiin itti himaa ifumaa ammoo isaan gabbara malee ummatatti geessu hin ajajamne rasuulli ammoo waxyiin rabbi itti bu'e akkasuma ammallee ajajame akka ummatatti dhaqqabsiisu waan rabbiin itti himu kana rasuula jechuma rasuula jedhu kanattu si garsiisa rasuulli ergamaa jechuun ummatatti ergame nabi jechuun ammoo minan nubu'aa itti himamaa ka waa itti himan rabbii waa itti himu kamtu irraa ol aanadhe lamaan isaanii yoos rasuulatu irraa ol aana laalme rasuulli hunduu nabiyyi nabiyyiin hundi rasuulaa miti rasuulli marti nabiyyi maal eega rabbiin namatti erga duraa itti himalee erga nabiyyii tahee irra dabre ol ka'ee miire rasuulli hundi nabiyyi nabiyyiin hundi ammoo rasuulaa miti nabiyyiin hundi rasuulaam jechuun ka rabbi waa itti himee sila ummata waan himin hin jiru kanaafuu hundi isaa rasuulaa miti nabiyyiin hunduu rasuulaa miti rasuulli hundi ammoo nabiyyi wa aalihi aalii isaa aalii rasuula rabbi yeroo jedhan hiikan aalii rasuula rabbi firi rasuula rabbi kabaanan kun maal ahalli rasuula rabbi kun maal olomaa'iin bakka sadiitti wal dhaban olomaa'iin cinaan tokko maal jedhan aali jechuun nama mu'mina tahee isatti amane hunda jedhan namni mu'minaa hunduu aala rasuula rabbiiti firi rasuula rabbiiti kun maal jedhan ammoo gosa lamaan banuu haashimiif banii abdulmuxalib jedhamtu gosa san lamaan jedhe banuu haashimiif banii muxalib gosti tun lamaan waliin dhalatan takka'aa gargar hin baane gaafa cinqamiinsi guddaa waggaa sadihiif waan hundarraa hidhanii ummanni qureeshu bakka tokkotti walit deebises waliin rakkoo san mudatte muslima isaaniitti kaafir isaanillee waliin seenan warra zakaan fudhanne isaan kana jedhan qawliin sadaffa'a aalii rasuula rabbi jechuun horteme isaa warra inni dhale ijoollee dhiiraatiif ijoollee dubaraaniitiif dubartii isaanii warruma kanattu familii isaanii jedhan warruma isaanii kagaxaanu kana godhaniituma raajixni jecha kana sadeenirraa kamtu irra raajixa wallaahu aclam yoo yoo walitti qabame yoo qofa allahuma salli calaa aali muhammadin callaa jette mu'mina hunda baanta allahuma salli calaa aali muhammadin yoo jette mu'mina hunda yoo ammoo walit qabde hoo fira isatti gaddeebi'a yoo akkam jette fakkeenyaf allahuma salli calaa muhammadin wa aali muhammadin wa saxaabatihi wa atbaacihi yoo saxaabaaf kana kana maqaa dhoofte ree osoo duraan ta'aalii keessa jiraatne waan deebitee maqaa dhooftuuf jirtiire sila maqaan dhawaman yoo waan jedhamu ida ijtumica iftaraq wa ida iftaraqa ijtamac yoo maqaa kana qofaa isaa dubbanne allahuma salli alaa aali muhammadin jenne nama hunda mu'mina mara yoo ammoo qofaa dubbatuu baannee waan biraat daballee fira callaa ta'a gaddeebi'e fira gaddeebi'a وصحابته أجمعين صحابة إسا رت هاجراته هند سانيتو صحابة يجون نما رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما رسول ربي تن قنمه كإيمانك أبو إيمان الردو نما رسول ربي تن قنمه إسا كإيمانك أبو إسا كمؤمنة إسا كمسلمة muslimummaa san irra du'e warri rasuula rabbiitiin qunname ammoo iimaanan qabne akka abii jahli ka akka abii lahab saxaaba jedhaman jedhaman imaan hin jiru qunnamaniin ammoo rasuulan ammoo qunnamtiin isaanii sun rasuula waan gooneef warri zamana rasuulaa san jiru ka rasuulatti amane ka ammoo rasuulan argin ka akka najaashi'i saxaabaa saxaabaa miti maalin agarre rasuula rabbiitiin hin qunnamne isa ka hijiraa bahee rasuulatti deemu harkamni jidduu cabeen namoonni akkasii sun bakka baay'ee jiran warri du'aataa kun gosa hedduu keessa deemanii baadiyaa keessa deemanii da'waa facaasan warri osoo yeroo argatee rasuulatti asin dhufin rasuuli jalaa akhiraman hunduu sahaabaa miti ammoo mu'mina yeroo rasuulaa san hin jiranii fuulaam ilaa miti yoo qunnamtii wanni jedhaniif yoo ilaan yoo nama waa arguu hin dandeenye ta'e hoo amma nama rasuula argeen jenne bar nama rasuula wal qunname jenne Maji- yoo majlisuma tokkotti majlisuma tokkotti rasuula wal gayan haga silaa yoo ila qabaate arguu danda'u takka wal gayan fakkeenyaaf warra hajjatul wadaa hajjii dhaqe bara san khutbaa rasuulaa dhagaye warri sun martuu muslim sahaaba yoo ammoo isa ka musliman tahin rasuula argee eega rasuulli de- du'e eega rasuulli akhiramanii muslime hoo saxaaba taha saxaabaan ta'u ibiddaan ofirraa eeggachuuf dhagaa kan saxaabaan ta'u yoo maal jenne amma rasuulan qunname wal arganii gamana san in- mee ilaala jedhee odoo inni deemu duubarra eega rasuulli abu- e- e- akhiramanii dhufee islaame sahaabaa kun sahaabaa miti yeroo rasuulan qunnamu san muslimaa miti musliman ture yeroo san kanaafu sahaabaan jedhamu inni kun yoo rasuulan qunname alayhi salaatu wassalaam itti amane eega rasuulli akhiramanii kafare hoo sahaabaa kun maaltu bade imaana irratti hin duune imaana irratti du'uun sharti sahaaba tahuuf yeroo rasuulan qunnamu sanillee mu'mina tahu eegasillee imaana kanarra du'u ammallee yoo akka biraatti hoo ammallee fakkeenyaaf nama tokko muslima rasuulan qunname amantii fudhate musliminni irra ture yeroo rasuulli aakhirame nama baay'eetu kafare kafaree duulli islaamaa dhufee dhayee cabsee eegasi ammallee islaamina deebi'e sahaabummaan sun irraa mulqamte nama baay'eetu akkas ta'e beeka ammoo nama baay'eetu akkas ta'e nama baay'eetu akkas ta'e Ee, isaan duunaan dubbiin harkaa wal dhoofte Ee, maal jedhama namni kun mee sahaabaa jedhama moo sahaabaa jedhamu sahaabaa jedhama moo hin jedhamu hin jedhama irratti du'e jenne ilaala nu jidduu tanaa mushkilaan argamte hin jenne irratti du'e jenne du'e amma imaana irratti du'e wanni jabduun tana imaana irratti du'e sahaabaa jedhama warri kun Ee, sadarkaa tokkoffatti ummatarraa warri irra fadlii qabu isaan amma rasuula rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam wal ga'e namni itti aanullee warra warra san dhaqqabe taabiciin jedhame warri itti aanullee warruma warra kaan dhaqqabe خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رسول ربي عليه الصلاة والسلام جارا هندرا كإر فضليك أبو جارا أن كيس جروحنا إذن كتآنو كما سنت آنو كتآنو كم يرو السديد بطن jechuun egaa akkuma walii gadi jiraniin walii gadi jiran haa keenya kanatti fadliin amma hagam gaa'ee rabbi beeka yoo waa hafanii nu bira gahan rabbi waa dhaqqabuuti. دوب إخواني إيه، كتابة تستيبنا قال القاضي قال وانجد القاضي أبو شجاع جتشكن جتشنمني برابر ريسه sila inni qultu jedha male waan qaala qaadii jedhuuf hin qabu bakki kun itti dabalame qaala alqaadi abu shujaa أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رضي الله تعالى عنه رب سرها جالته abu shujaa maqaan ani qoosan isaa ani kunyaan isaa abbaa shujaa axmed ibn lxuseen ibn axmed maqaan isaa al asfahaanii biyyi isaa ta dhaloota aslii asfahaan biyyi iiraan kana ashaaficii madhabni isaa ammoo inni warra ciraaq warroota isaanii abboota isaaniitti biyyi isaanii ta dhalootattu achi male radia allahu tacaala canhu jecha radia allahu tacaala canhu jedhamu kana nama saxaabaa tahe male'e hin jedhaniin kun amma dogoggora silaa raximahullah jedhan male waa radia allahu tacaala canhu jedhaniif hin qabu kun namni radia allahu tacaala canhu jedhan eenyu sala allahu alayhi wasalam inta eenyuti rasuula keena alayhi salaam alayhi salaamin hoo ta nabiyootaati radia allahu canhun hoo ta saxaabataati raximahum llaahun hoore ta ummata kaaniiti waan achirraa hafeeti raximahum llaahun ta ummata hundaati kana silaa maal jechuu qaban duuba isaan raximahum llah jechuu qaban malle waan radia allahu tacaala canhu jedhuuf hin qabu sa'alanii na gaafate bacdu lasdiqaa'i hiriyoonni kiyya gariin na gaafatanii xafidahum allahu tacaala rabbiin isaan haa tiksuuti na gaafatan jedhe maal na gaafatan an acmala hojjatuu na gaafatan mukhtasaran kitaaba gabaabaa tokko barreessuu na gaafatan fi lfiqhi fiqii keessatti kitaaba gabaabaa tokko barreessuu na gaafatanii jedhe mukhtasar jechuun kitaaba jechi isaa gabaabaa hiikan isaa baldhaatiin mukhtasara jedhama mukhtasara jedhama mukhtasara jedhama jechi ilma namaa kun bakka heddutti gargar baha jechi ati jette kun xiqqaatee hiikan isaa baldhatu jechi ati jette kun guddatee hiikni isaa xiqqaatu jecha ati jetteef hiikni walitti galu sadan kana keessaa tokkuma waan namni dubbatu kun yookaan waan xiqqoo takka dubbatee hiika baay'ee qabdi xikmaan rabbi baanu san namni rabbi xikmaa kenneef aaqilli baanan san hayyummaan baanan san jecha gabaabaa tokko dubbatee hiikaa bal'oo qabu faallaan kana ammoo gowwuma jecha baay'ee haasee hiikni isaa xiqqaa bu'aa waan achi keessaati fahamtoon guyyaan haasa'aa oole waan xiqqoo laafinna sun sun laafin kun hore ka walqixxooytu namni baay'een san egaa ka walqixxaawu ka namni baay'een maal jedhe duuba muktasara gabaabaa tokko barreessu calaa madhabi alimaami ashaaficiy raxmatu llaahi tacaala calayhi raxmanni rabbi isarra taa jiraattu madhaba imaam shaaficii keessatti wa ridwaanuhu jaalalti rabbiilleen fi gaayati alikhtisaari amma maal jedhe kitaabni sun kitaaba akkam في غاية الاختصار حالا كقبا فمي ونهاية الإيجاز لقاء كواولك أبي نهاية جونغا الإيجاز واولك فؤوك تهي كتاب نقول غاية الاختصار يكون أمة قباب الناتي نهاية الإيجاز أنت كنت مثلا هيك كنا بلوانم غاية الاختصار نهاية الإيجاز كتابك أنا مقاسدين كانت تفاسا ودي قرين مقا جارسا في وليه بشيكتشا أبو شجاع جدين warri gariin gaayat iliktisaar jedheen warri gariin nihaayat ilijaaz jedheen maqaa kana sadeen itti baasan kitaabatti inni kitaaba maqaa itti hin baafne kanaafuu kitaaba laalanii ta'u jechoota sadeen kanarraa maqaa itti baase warri gariin nihaayat iliktisaar itti baase gariin gaayat iliktisaar itti baase gariin nihaayat ilijaaz itti baase gariin abu shujaa itti baase kitaabni kun kitaaba akkam yuqarribu kakaleessu ala almutacallimi nama waa baratuu درسه برمس ساكا جباب سوف يو كمال جن ليقرب أكا كلايف على المتعلم نموابرته درسه درسين إساء أكا جبابتي أسكلايف كتاب نكون كقول جد كتاب وان هندو لله فيسه أكا كلافت وابرت سيقول ويسهل كلافس على المبتدئ ويسهل كلافه على المبتدئ نما علمي أما إيغلو حفظه حفظون كلافه فجد متني تتكوتنا حفظوا علمي نما كيستو يرو دردرة فني هندرة متني لما سدي matnii takka yoo xiqqaatte yoo haffade ilmii barate namni fannii hundarra matnii takka yoo haffade fannii fiqirra matniin tun matnii haffadamuu danda'amu takka gabaabdu man hafida almutuun haaza alfunuun jedhama namni matnii haffade namni matnoola haffade matnii gaggabaabdu matnii jechuun kitaaba xixiqqaa kana fannii jalaa kitaaba jalaa kana namni haffade ilmii wali qabate duuba wa an ukthira heddummeessuu nagaafatan fiihi kitaaba saniin keessatti min attaqsiimaati qooda heddummeessuu qooda heddummeessuu walit dhaabee dubbatuu miti akka jechi wal fakkaatuun addaan baasu baabdi tunta bishaanii tunta wudu'aa tunta nafa dhiqatuu tunta salaataa tunta jedhee akkan akka wal fakkaatuun addaan qoqqooduu na gaafatan walitti nu harkaan jiksinii jecha kan akka inni wal fakkaatuun baabatti godhi bakka takka walit deebisii naan jedhan jedhe وحصر الخصال قود سلا فقين اتقودم تهنديو أكا ولك أبو أما فكينا بكتابنا قرين كتابتين أكا سفين تنجافان وما صلاة قفا دبتي أكس يوان صلاة قفا تكا زكا قفا تكا حجي قفا تكا صوم قفا وصون دبني وان سلا برباتشي سهنديو أسكيستي أكا ولتي كابيت بدوي waxasri walitti qabuu alkhisaali qooda jiru hunda qooda silaa jiru asirraa jala qabi qooda cibaadaatarraa jala qabi kitaabni qoraan ku gubbaa kana qofaa waxasri alkhisaali digdami lama waxasrikaya waxasri alkhisaali qooda jiru hundaa wali qabu cibaadaatarra mucaamalaatarra jinaayatarra qooda jiru hundaa wali qabee dubbatu nagaafatan jedhe nagaafannaan fa'ajabtuhu ni hayyame jedhe owaadhe jechuu ilaa dhaalika waan isaan na yaaman sanitti owaadhe طالبا للثواب maaliif owwaadhe rabbirraa galata barbaaduuf owwaadhe jedhe xaaliban barbaadaa ka tahe barbaadaa haala taheen maali lithawaabi ajrii rabbi rabbirraa galata haa argadhuuf waan kanatti owwaadhe jedhe isaanna haa faarsanii hegara waana haa kennanii miti kana ikhlaasa kitaaba keessa jiruttu kitaaba bakkaan gaa'e jedhan namni tokko kitaaba tokko yeroo barreessu rabbiif jedhee qulqullina dhugaatii yoo barreesse rabbiin waan kana bakkaan gayaaf hedduun kitaabotiin amma faca'e kun kitaabotii bifa saniin barreeffame kana haa arganiin na haa dhagayaniin keessa hin jirre ilmiin bakka geettu ilmii ikhlaasa qabdu rabbirraa kajeela'a raagiban xaaliban barbaada'a lithawaabi thawaaba rabbi raagiban kajeela'a ila allaahi subhaanahu wa ta'aalaa إلى الله كما ربي سبحانه انجفته وتعالى الآن في التوفيق للصواب في التوفيق نوافق سيسو للصواب كرا رقعة مال جيش أمتون راغبا كجيلا كتهجدا وعلم أمال المطالبا للثواب رب الرا أجري بربادعة دبيتنا السينة تك أما اللي ربك rabbirraa kajeela'a akka karaa dhuga irratti na tiksu rabbirraa kajeela'a ajrilee isumarraa barbaada'a hujii tana seenee jechuu isaati hujiin tana ammoo kitaabaan katabu mata dure ammoo inni hasa'u jiru hun kitaaba katabuuf deemu kanarraa hasa'u jira التوفيق ربنا وفقسيسو للصواب كرا دعاء كرا حقر نكايو ربين إنه ربين على ما يشاء قدير waan barbaade ni dandaya jedhe rabbiin waan barbaade ni dandaya innahu rabbiin calaa maa yashaa'u waan barbaade qadiiru ni dandaya وبعباده قبروت سلف لطيف خبير لطيف كهالة ساني هالا قبك أباتي رحمة قدوف خبير كجرين ساني تبكاتا ساني هندا بيكو لطيف خبير هيك ولك لويتي لطيف بيكم سقود رحمني وجينجرو خبير ulleen akkasuma beekumsa rabbii guddaa rabbi ka keessa namaa beeku keessaa ala namaa beeku الله لطيف بعباده جد ربي وهو الحكيم الخبير اللي يده إسا كان إساتو إسا كان سنيف أجر اللي راكا جيلي غلط اللي راكا جيلي أما اللي أكا إرتي كراها قررت نتكسو اللي إسا رأي قد يده mata dureen kitaabaa hagasitti dhumte kitaabatti seenna am kitaabotii fiqi'ii kana yeroo kataban kitaaba fiqii jechuun kitaaba ahkaamaa fiqii qofaa katabamte haa taatu hadiisa bifa fiqiitiin katabame haa taatu kitaabotiin amma akka buluqul maraam kun fakkeenyaaf akka umdatul ahkaam kun kitaabotima fiqiiti fiqii hadiisaati usluuba baaba fiqiitiin katabame kitaabotiin ahkaamaa ka bifa kanaa kun yeroo barreessan irra guddoo akkaataa tokkoon barreessan namni keessaa bahee diqu akka biraatiin barreessaa jiraatu akka walitti aantuun qabdi maal laale warri dura wanni ilmi namaa baratuu nama barbaachisu waan isaaf rabbii isaa jidduu jiruuf waan isaaf ilma namaa jidduu jiru lamaan kana gargar qoodan qooda duraa kana siif rabbii kan kee qofa waan laalchisu siif rabbi qofaa laalchisa kun maal jedhame qismu lcibaadaat jedhan kun cibaadaat atti baasan mangabbartii rabbiiti kunoo ammoo siif ilma namaa akkamitti wajjiin jiraattani kun maal barbaa jedha kun قسم المعاملات جدما قسم المعاملات جدما كن ما لا لأما وري لا لا وان أجبك كسان قدن يرو درا أمنتين مالين دابت تجدن أركان إسلاماتي أركان إسلاما كن هكم شنن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت شنان كان متي شنان كان في دنيا سكايا شنان كان مال جدا شنان كان بكلامك قودا ميلا يوسلالتان واني توكو وانمني قد دابته هجئي ملسون دن ديني واني توكو موان هجئي ملسون دين واني هجئي نمني ملسون دن ديني مال أتبا دراسا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هجئي نمني ملسون دن دو waan namni sirraa arguu danda'u miti qalbima sun qalbi waan taateef isa kana fuudhanii fannii takka ta addaa godhan fanniin sun fannii aqiidaa jedhamti takkarraa jala qabdee kitaaba isii guutumatti baratta bakki wal dhabbeen ilma namaa guddoon warri kun kanaa warri kun suufii warri kun maalii warri kun maalii jedhanii yaa'an hagas fannii san keessa wal dhabbiin gamanaatu wal dhabbii xiqqotuun waldhabbii waan namni hujii mul'isuu hin dandeenye imaana tidhaa qabuusan ta aqiidaa san fannii takka ta addaa godhan fanni sun maal jedhamti aqiidaa jedhamti tooxidallee jedhamti aqiidallee jedhamti lachuma qubasiiti fannii tana eega adda baasanii isin egaa ilmi guddoo takka ta'e fi adda dandeette hundisiitu siin rabbi callaa tidhaa qabu akkamitti rabbii kana xamantaa maaltu waan kana si harkaa balleessa maaltu si gadhaabaa akkamitti kanus barsiisa afraan hafte kaani gad deebi'an afraan hafte kaan wanni duraa guyyaa qiyaamaa yeroo hisaabarra kaayan duraa nama gaafatan maal salaata wanni rabbii lafatti jibriiliin hin ergin nabiyyii ifii alayhi salaatu wasalaam ol yaamate ifii itti kenne maal salaata hadiisa amma arkaan islaama lakkaahina keessatti kalamaffaa maal ashhadu an laa ilaha illallah anna muhammad rasulullah wa iqaami salaa kalamaffaa salaata salaataan haa eegalluu jedhan irratti walii galansan wanni salaatarra jabduu eega shahaadaa lamaanii san silaa fannii takka addaa goone wanni nu hujii mul'isuu dandeenu salaataa soomaa zakaa kana beektan hujii mul'isuu dandeenu hujii hojjetan itti hojjetta tana tannee walitti qabnee dura afraan isiitiif wan waan siif rabbi jidduu jiruuf waan siif ilma namaa jidduu jiru tamtu rijabdu ta siif rabbi jidduu jirutu rijabdu maan rabbi isiniif si uume maa khalaqtu ljinna wal insa illaa liyacbuduuni akkaataa nama wajjin jiraatu nu duroo akka rabbi waliin jiraatu beektu eegasi nama wajjin jiraatta nama wajjin jiraachuu baattilee qofaan keessa jiraatuma taati garuu rabbi waliin jiraatu malee taati rabbi wajjin jiraatu dura jira waan hunda tanaaf dura qooda ibaadaataa kana dura buusan qooda ibaadaataa kana tanaaf dura buusan tanaaf qooda ibaadaataa dura buusan qooda ibaadaataa kana qaqqabanii ilaalanii kamtu irra jabaa jedhan afraan kana salaata sooma zaka'a hajji kamtu irra jabaa salaata jedhan salaatan eegalan salaatan eegallee salaanni kun sharxii qaba sharxii qaba sharxii jechuun sharxii bakkuma feetanitti waan sharxii jedhama yoo gartan sharxiin maal wanni sharxii jedhamu kun waan ibaadaa tanarraa ala jira ibaadaa tana ala dhaabatti ibaadaa walii hin jirtu sharxii jechuun guutumattu bakkuma feetitti haa dhuftu salaataa ta'u sooma taatu zakaa taatu bakkuma feetii haa dhuftu sharxii jechuun huwa maa kaana khaarija almaahiya shay'i waan ati amma hojjetuuf deemtu kanaa ala jirti isiin ala dhaabatti dura jirti haa taatuuti jecha lama walii qaban maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi laa cadamun walaa wujuudu lidaati kun maa lama fiikan sharxii jechuun waa yoo isiin dhabamte wanni isiin mashruuxa taateef sun dhabamtu yoo sharxiin dhabamte wanni wanni kun sharxii taateef sun hin dhabamti hin baddi fakkeenyaaf mee yoo xahaaraan badde salaanni jira salaanni jiru xahaaraan wuduuni kun salaataaf sharxii jenneemi yoo wuduun hin jiraatin salaani jira hin jiru jedha maal jenne kana maa yalzamu min cadamihi alcadam jenne waa yoo isiin dhabamte ibaadan ati isii booda dalaguu heddutun dhabamtu walaa yalzamu min wujuudihi laa cadamun walaa wujuudu lidaatihi yoo isiin argamte hoo yoo isiin argamte wanni silaa isii booda dalagtun argamuun dirqama dirqamaa miti maal waddaadhee firaadon salani taa'uun danda'an dirqamaa miti isiin dhabamtu salaan hin dhabama sharxiin dhabamtu salaan hin dhabame soomni dhabame hajjiin dhabamte zakaan dhabame sharxiin dhabamtu ibaadan hunduu dhabamti yoo sharxiin argamte oo ibaadan argamuun dirqamaa miti yoo fedhen dalagaa fedhen dhiisade sharxii walii qabadhe waddaadhe maasha allah xaharadhe yoo fedhen salaatoo fedhen taa'a sun dirqamaa miti yoo salaan waajibaan agga'e malee isiin argamte'eef salaanni dirqamaa koo salaatiin hin jirtu yoo akka biraati yeroon salaataati geetti salaati isin jedhan malee abbaa wudu'a qabda ka'e salaata namni isin hin jedhu dirqama sun duuba sharxiin nu galtee wanni isin taate sharxiin maan tun bakka bakka hedduu dhufuu heddi isiin tun amma firraa isii tana laaffine dabaanee dabarra akka sharxiin rakkan eegana sharxiin maal jennam takka ibaadaa keessa hin jirtu dura jirti jenna hayyee wanni biraa hoo maal ammallee yoo isiin dhabamte wanni deemnu sun hin dhabamti takka yoo isin argamte oo wanni deemnu sun argamti dirqamaa miti yoo fitan argamte fitan argamte dirqamaa miti nu galte amma sun amma salaanni sharxii qaba sharxiin isaa maal xahaara kitaaba xahaaraa dura haa baafnu jedhan wanni deemaniif salaataa beekammoo wanni deemaniif arkaan islaamaa shanan otoo arkaan islaamaa yoon kitaabu xahaara nun jedhe amma kun maaliif jedha salaanni nu deemnuuf sun xahaaraa malee waan hin taaneef طهارة دور هابوف نويدن نقول لهم دبينتون كتاب الطهارة يد كتاب نكون كتاب طهارة أجد كتاب يتشون وان واو الفكاتا ولك أبوت waan waan wal fakkaataa walit qabuttu kitaaba jedhama ilmi waan wal fakkaataa takka waan walit qabaatiin kitaaba jedhama kitaaba amma xahaaraa jechuu hinna kitaaba salaataa jechuu hinna kitaaba soomaa jechuu hinna kitaaba zakaa hinna kitaaba hajjii kitaaba buyuu jechuu hinnaami waan wal fakkaataa waan walit qabu takkaan kitaaba jedhan kitaabni kun kitaaba xahaaraa jedhe kitaaba xahaaraa dayan sabcun torba jedhe bishaan torbaan if xahaarsuu dandayanii jedhe sabcu miyaahin bishaan torbaan if xahaarsuu dandayanii sabcatu miyaahin jechuu irra gaarii maa'u samaa'i bishaan samaa irraa bu'e وماء البحر بشان بحرا وماء النهر بشان لقا وماء البئر بشان إيلا وماء العين بشان إلا وماء الثلج بشان فتئنسا وماء البرد بشان جبيتي بشان تربان كنان إفقل كل سودان ديانيج بشان تربان كنان إفقل كل سودان ديانيج أما دبينو ديرس سلا كنان قبابا وما waan tokko jechuun danda'a amma inni silaa karaan irra gabaabaa bishaan lafaa baheef bishaan samaa'ii bu'ee nu gaahani kun bishaan kun yookaan lafumaa bahan yookaan samaa'i maa dhufan lama nu handa gaahanu torba waan goone itti rakkan nuuf hin qabnu sila bishaan kana bishaan samaa irraa dhufeef bishaan lafarraa lafa keessaa maddu fi bishaan samaa irraa gabu bishaanuma kana lamaan odoo jedhee nu gaya bishaan samaa irraa bu'e hunduu xaahira rabbii guddan maal jedhe وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به بشان سماء الرئيس بوف نجد إسنين كل كل سوف آية بلت وأنزلنا من السماء ماء طهورا جد ربين سماء الرا بشان كل كل لا بوف نجد ماء العين بشان إله إلى بشان الدكو قلان الدكاية وكان مدياته ilayaatu ayniin san duuba bishaan kun ikwaani hagas duuba maal laale warri laal amma kitaabni amma nu keessa jirru kun kitaaba xahaaraati xahaaraa wanni ifiin xaharsan ta duraa bishaan saniif bishaan itti aanse amma dubbii walitti dhaa qabdi dura maal jenne wanni nu deemnuuf waa'ee cibaadaataa dubbatu henu waan nuuf rabbi jidduu jiru dubbatuu heeda san maalin jala qaba salaatan jala qabe soomatti aansee zakaatti aansee salaatan jala qabe soomatti aansee zakaatti aansee hajjiitti aansuu heda eegasii hoo eega namni tokko rabbii ifii beekee mu'aamalaatatti dabra waa daldalatu waa bitatee gurguratu riskii barbaada eeg riskii ofii argate hoo fedhii ilma namatti dhufa fuudha duuban dhufa kitaabu nikaahi dhufa eega kitaaba nikaahaa tahee ilma hore namnin du'a wal dhaalu dhufa kitaabul mawaariis wal dhaalu eega sun argamtee namni bani heddummaatee wal dhabuuf rakkoo dhufa kitaabul jinaayaat wal ajjeesuuf wal miidhuuf wal mana murtiru wal dhaabuun akkasumaan gaddeemti sinaa huduudaa kuunuu haga achitti kana maal jedhe duuba inni ilaala amma kitaaba xahaaraa keessaa wanni ifiin qulqulleessan ta duraa maal hedduu jira silaahe maal ta duraa bishaan baabul miyaah jedhe bishaan kun ka akkam san nu barsiisuu barbaade inni dubbii nu dheeresse duuba bishaan torbaaniif qulqulleessita nuun jedhe torbaan inni baanu maal jedhe maa'u samaa bishaan samaa irraa sii bu'e rooba suni وماء البحر بشان بحرة بشان بحرات طاهرة رسول ربي قافتني بحرة كيس إما لديم نيرو بايئة bishaan xiqqoo fudhannee deemnaani bishaan kun nurraa dhumani yoo wadda'anneeni nafaan dhiqane nurraa dhumani bishaan kana dhugaatimaaf kaayannee bishaan baharaa kanatti dhimma baanee kanaaf waddatu dandeenyaan inni gaafatan rasuulli maal jedheen huwa xahuuru maa'uhu alxillu meeytatuhu jedheen huwa xahuuru maa'uhu baharri bishaan isaa xaahira wanni isa keessa du'elleen halaala jedheen isumaan dabaleef wamaa'u nahri bishaan lagaatis xaahira wamaa ul bi'iri bishaan eelaa eela qotanee mu dhugan kana wamaa ul cayni madda maddayaatu laga xixiqqaa wamaa ul thalji fixeensa beeytu ganama subii yeroo dhibaa ka'an bishaan magarara xixiqqarratti baalarratti citatti qabatee ciciisu kana kana yoo jala deemee namni walitti guurratee guurratee guurratee ol deeffatee bishaanitti ol kaayate itti dhimma bahee itti waddachuu ni danda'a jechuu bishaanuma hamuka keessa illee dhufanii bishaanuma garuu kun egaa maa'ul bardi cabbii cabbiin silaa bishaanii miti cabbii adii amma buute tanaan namni wadda'atee salaat salaatoon daya in bayfata dubbiin kun achi ikhwaani abu sumayya baaraka allahu fikum harka nuu baasa isin eegaa jirra haga silaa isin dhuftaniif darsitti seenne harka nuu baasa baaraka allahu fikum isi darsii keessan itti seentanii nu egaa asii keenyatti fufanna baaraka allahu fikum harka nuu baasa maal jenne duuba ikhwaani bishaan kana jechuma lamaan odoo gabaabsee silaa irra gaarii turteenne jechi lamaan summee akkam jechuu wayya bishaan ka gubbaa dhufuuf ka jalaa bahu gabaabuu kun karaa gabaaba duuba gaa ikhwaanii bishaan eega akkas qoodeen booda itti seenee maal jedha summa eegasi almiyaahu bishaan alaa arbacati aqsaamiin bakka afuri bahan jedhe bakka afuri inni jedhe kanallee waattu jala jira silaa bakka sadii odoo jedhe irra gaari jamhuurri culamaa'ii islaamaa bakka sadii qoodan bishaan bishaan kun xahuur xaahir najis bishaan ifillee qulqulluu ka wahillee qulqulleessa bishaan ifii qulqulluu ka ammoo waan qulqulleessine fi bishaan najisa sadeenu kana qoodan sadeenu kana bishaan bishaan tokko qulqulluu wahilleen qulqulleessan wahilleen xaahirsan jechuu tokko ammoo qulqulluu waan qulqulleessan sumee bishaan akkam fakkii isin fida kana kunoo ka amma nu dura taa'u kana biyyaani qulqulluu tafiiti ammoo hin qulqulleessan kunoo ka sadaffaa bishaan najisaati silaa odoo sadi tana qooda irra gaari inni afur jedhe amma afreen kun amma dubbiin dheerisse kulleen guddoo nama dhibalaa bakka tun ثم المياه على أربعة أقسام بك أفرق قودة من جد حي بك فرانت أكم طاهر بشان طاهرة تتفيتي طاهرة مطهر كوان برولي طاهر سا غير مكروه ككراهة اللي انتهن كراهة يتشو تكا برنينو رماندور كراهة برنينو كراهة أحكام أمنتي إسلاما شنان كيسا توقو أمنتي إسلاما أحكام شنين هدا كبتي شنان كمال واجبة حرامة سنة كراهة مباح shanan tana shanantu maal jenne waajiba haraama sunna karaha ta booda maal jenne takka jira ta booda ahmed rafte mubaax mubaax maal gargar jirti jarri tun jarri tun maal gargar jirti jarri tun wanni isaan gargar jiran wanni isaan gargar jiran waajiba jechuun bakka tana akka gaaritti caqafadha addaan baasa waajiba jechuun waayyoo isii hojjatte galata rabbi biraa argattu yoo lakkifte dilis seentu waayyoo isii hojjatte rabbi biraa galata argattu yoo lakkifte oo dilis seentu akka salaata sooma waajiba hajjii waajiba sun maal jedhama waajiba jedhama maaltu itti aana waajibatti haraama haraamni waayyoo isii hojjette dilis seentu yoo lakkifte ajri argattu faallaa waajibaati yoo hojjette dili yoo lakkiftoo yoo dhiifte ajri yoo rabbeettee dhiifte dhabdee dhiiftee miti ajri maaltu itti aana sunna sunnaan waa yoo hojjette ajrii argattu yoo lakkifte dilii hin qabne sunnuma salaataa kana yoo hojjette ajrii qabne yoo dhiifte hoo ma diliin jira hin jiru karaahan hoo mee sadii kana gartanii karaaha kana gabbaasa beekne san jechaan ammoo akkama nu jenne kana xaxamma fakkiin barbaanneen amma waa isin himu jira bara waajiba jechuun waa yoo hojjatte ajrii argattu yoo dhiifte dilis seentu jecha ilmii tokko jechi kun jechoota ilmi jira bara jechi waa yoo isii dalagde dilii hin qabne yoo dhiifte ajri argattu yoo karaa dhiifte ajri argatta yoo dalagde dilii hin qabdu faallaa faallaa sunnaati faallaa sunnaati walin nu harkaa jige walin nu harkaa hin jigne siya qajeela deemaa jira mee ka duraatiin jala haa qabnu kam ka duraa kanu barreeffanne waajibni maal heye takka sun akka salaata zuhurii salaatan yoo salaatu baadhee firaa taa'e namtichi dila'ee moo salaatoo ajiree argate moo yoo rabbi irraa qeebale maaltu itti aana haraama haraamni maal ammoo gamana dilis dila'aawu namni ajirii argattu akka kamrii dhuguuti fakkeenyaaf akka kamrii dhuguuti farsoo dhuguu namni tokko farsii dhugu kamrii dhuge dili seenemo dil'aayemo yoo firaa lakkisoo rabbiif jedhe osoma warri inni dur waliin haasa'u kun achi keessa taa'ee yaa jiru eega bira ga'e rabbii fi sodaatee abboo kanatti hin seenu dheeraa deebi'aa jira argatemo argate yoo ammoo dhaqee yeroon dhufe bakkiidhaa qabdi har'a holidee kee jirra torbaan dhufu wal hagarru jechuun rabba irraa qabatee biraa galee ajira argata waan arganne rabbi jedhee hin dhiifne os dhabee dhiise rabbi jedhee hin dhiifne waa hagam barreeffannam sadii karaa hanoo yoo dhiifte galata rabbi fakkiin isin jabaatti kana fakkeenyaaf amma bakka amma manoota amma bunaa ka amma reestoorantii namni baay'een amma galgala ta'aniif irra haasawan kana yeroo garii karaa haachuu dandeetta hama guddoo jira yeroo baay'ee sirraa gubataa bu'aa waan argattu keessaa guddoo hin qabdu yookaan nuun jiru bu'aanu yoo kana ofirraa lakkifte ajirii argatta yoo dhaqxe sammuu diliin qabdu yoo nama hamatti hamasanii hin qabamta malee achi dhaqxeef rabbi si hin qabure maaliif mana bunaa san dhaqxee rabbi si qaba hin qabu achi dhaqxee nama dhaqxee nama hamatte takka waan dharaa haasoyte kana amma hagam baranne afur kanu hafe maal mubaax mubaaxni kun waan kooluu lachuu walqixxooytu gamas illee hin jiru gaman illee hin jiru mustawi xarafeen jedhan mustawi xarafeeniin kun fakkeenyaaf amma ati taa'u dirsaq yoo taa'eef yoo dhaabate amma walqixa maal kun yoo dhaabatee caqafate kitaaba yoo taa'ee caqafate yoo ichi mircumarra taa'e yoo goda xirkatee taa'e walqixa hundu wayaa feete yoo uffattee dhufte walqixa wanni kun wanni walirra caalaa hin jirtu wal achillee gamanallee miti kun maal waan mubaahaa hundayyuu niyyaa kan keettu ibaadaa godha niyyaa dhabuun waa malee gooti lafa tan bifti fakkeenyaaf yeroo teettu kana yoo ilmii baratu uf teette teessuma sana irratti ajiree argatta yoo ifirrumaa teette hoo afur waa fudhatee fidaa teette argata umallee namni umallee arganne fidaa wal bu'eeta yoo yeroo raftu hambana jabaadhe yeroo oorrafee halkan idana ka'ee raka'ata shanaan takka torbaan takka salaata jettee niyyaa sanii rafte ajiree argatte moo yoo firaa kaatee dadhabdete moo yeroon geettite firaa siree korte hoo hirribuma rafte hirribuma rafte amma bu'aa tokko illee hin qabu dhihana yeroo nyaattu yoo abbo dhihana kana nyaadhe akka heegar wahillee qara'uu danda'u hojiilee danda'u ibaadaa rabbitti jabaadhuuf nyaadha jettee bismillah jettee nyaatte ajira argatta yoo beela jettee yeroon geette nyaatte hoo hooma ahmad yeroo maaf nyaatame duuba waan mubaahaa niyyattu ibaadaa godha niyyaan sadarkaa duraa lafaa kanarraa ol kaaftee ibaadaa gooti niyyaa san keessaa dhabuun ammoo wama nagayaa tokko gooti maal jenne duuba makruuhii kana amma bakki haganaaf dubbii amma nuti seenneef kana inni maal jedham xaahirun muxahhirun gayru makruuh bishaan xaahira ka wahillee xahaarsa xaahiruun kun mataa fiiti xaahira jechuun muxahhir jechuun ka waa xahaarsa gayru makruuh ka karaahaa hin tahin karaahaa barannee midhaam ka karaahallee hin tahin isticmaaluhu isaanii dhimma bahuun karaahaa kan tahin sun ka akka mire wahuwal maa'ul mutlaq bishaan gadhiifamu gadhiifamu jechuun bishaan maqaa bishaanummaa kana qabu akka rabbitti uume hin jiru bishaan akka rabbi uume hin jiru bishaan xaahira waan birallee xahaarsan karaa hallee miti dhimma itti bahuu hin dandeetta kun bishaan kamre kam akka rabbi uume hin jiru mutlaqa jechuun gadhiifamu ka wahiin hin hidhamin hidhaminitu maalitti waan amma kun maal bishaanii miti wahiin hidhaman ammoo wani hidhame maal maqaa waan itti buufame kanaa qaban amma bishaan kun maqaa saniin hidhamanii jiran hidhachuun as keessatti maraman jechuun barbaadanii maqummaan isaanii ka dur bishaan jedhamu kun amma dhaabatee jira waan biraatti baasa saniin hidhame achi deemaa jirra wahuwal maa'ul mutlaq bishaan gadhiifamu sanbaraneemi sun qooda tokkoffaati qoonni lammata eh? akkamiin qaba malee nuskan tokko qoonni lammata waxaahirun bishaan xaahira muxahirun ka wahillee xahaarsa makruuhun isticmaaluhu ka ammoo isaanitti dhimma bahuun karaaha'a sun bishaan kam وهو الماء المشمس بشان أدون أو إفتيجد بشان أدون أو إفتيجد بشان أدون أو إفت تلما بهون كراها كراها جد أمو طاهرة وهي اللي انت حرصن قرو كراها جد يو تلما باتي دوت دي سنتا يو فرا لك كيفتو ايوه كوميت كراها جد مباح جن yoo fi daadhiif tura ajira argatachuu isaa baan amma maaliif akkana jedhan amma kana isaan asara tokkottu umarirraa odeeffame jedhan ka bishaan adu'uun oow'een in wadda'atinaa jedhu barasan nafa nama addeessu kana irraa fuudhanii hadiifni kun daciifa hadiisi tokko birallee jira maal jedha aayishattu bishaan oowoo rasuulaa kennee lammata bishaan oowoo akkanatti naan kennin jedheen bishaan akka bifa sanii san aduun oofifte san kunis daciifa wannummaan baaba kana keessatti odeeffame hunduu daciifa kanaafuu maal jennare bishaan aduun oofifteef ati oofifattee wanni karaahaa ta'e hin jirtu wamaa karaahaan hin jiru karaahaan hin jiru jechuudha amma kana jalaa dhoofne akkaataa silaa amma kitaabni nuu godhe kanarraa sochoon jechuu kana inni maal jedhe bishaan aduun oofifte itti dhimma bahuun karaa haa jedhe hadiifni eega isaan arganiin booda daciifa tahe ka isaan duraan qabatanii karaa haa godhanii fi irraa deebine karaa haam jenna nama dubbiin dhubatte jechuu nuu galte nuu galle bishaan lama baranne amma bishaan sadaffaa waxaahirun gayra muxahir bishaan tokko bishaan xaahira ka ifii xaahira ka ammoo waan xaahirsine jedhe bishaan ifii xaahira ka ammoo waan biraa xaahira godhuu hin dandeenye kaman dura dhaabata kana kadhamu dhugu jiru kana ergaa jiran maal jedhe waxaahirun bishaan xaahira gayru muxahirin ka ammoo waa xaharsuu hin dandeenye jedhe bishaan xaahira ka waa xaharsuu hin dandeenye jedhe wahuwa almaa'u lmustacmalu bishaan namni dhimmatti bahe fi walmutagayyiru bishaan jirjiirame bimaa khaalaxahu waan isaanit dabalameen min axaahiraati waan xaahiraa ta biroo ta isaanit dabalameen bishaan jirjiirame jedhe bishaan amma dhugaatii kan dura jiru kun dhugaatiin amma beebsii haa taatu waan biraa haa ta'u bishaan ammoo jirjiiramanii jiran maaltu jirjiire waan xaahiraa biroo tatti dabalamtettu jirjiire bishaan jirjiirame bifti isaanii yookaan joojin isaanii yookaan agartaan isaanii jirjiirame kan amma maaltu jirjiirame agartaan jirjiirame bifa biraa qaban laalaa dhandhammiinis jijjiirama yoo dhugdam akka biraa dhandhamanii akka bishaan hin dhandhaman kun maal jedhama bishaan kun bishaan xaahira ammoo waan biraa xaahira godhuu hin dandayan waan biraa hin xaharsan akkasuma jedhan mallee bishaan namni dhimma itti bahe jedhu amma namni dhimma itti bahe jechuun kun maal itti fedhe bishaan namni irraa wadda'ate ati dhuftee wadda'aa jechuun hin dandeettu jechuu isaati dubbiin tun bakka lama yoo ka bishaan namni irraa darate irraa fakkeenyaaf qodaa weelkii wayii ta'a qodaa wayii ta'a afaan banaa qabu if bira dhaabee keessaa harkaan fudhata'aa wadda'ate bishaan sun mustacmal tahanii dhuftee itti dhimma bahuu hin dandeettu yoo jedhe da'iifa kun yoo ammoo bishaan namni wadda'atu kana qodaa biraa jala kaayatanii bishaan fuula isarraa gajjiiku achitti gajjiikfatee ka harkallee achi gajjiikfatee ka miilallee achuma gajjiikfatee fuudhee ammallee ati waddadhuun siin jedhe tu waan maaltu takka daliilli hin jiru ammoo takka namni dhimma itti bahe hin jiru sahaaba yeroo zamana isaanitti zamana beelti jirtu rakkoon guddoon jirtu oolan jiru bishaan hin jirre takkaa bifa saniin bishaan wadda'atanii waliin coratanii sila bishaan namni kumni tokko wadda'atee yoo waliin coran malee dhibba tokko ka biraan gayan yoo mana xiqqaati bifa saniin takkaatti dhimma hin baane kan waan maaltu takka kuyyoos garuu mustacmalli yoo harkan kee tuqee bishaan jiraa martuu mustacmala tahan ka jedhu taate sun dubbii miti maal jenne duuba amma qoonni lammataa waxaahirun bishaan xaahira gayru muxahirin kafi ammoo waan xahaarsine وهو الماء المستعمل بشان نمني دي متبه في والمتغير بشان جرجيرمي بما شيء وان خالطه اتدبلمين من الطاهرات وان طاهراك اتدبلمين بشان جرجيرمي سدي برنمو أفرفا وماء النجس بشان نجسائد تبين نوهمه bishaan najisaa jedhe qooda kana inni afuri qoode nureef hagami qoonne sadii qoonne bishaan xaahira waa xahaarsaa tahu xaahira waan xahaarsine tahu najisa tahu jenne sadeen kana qoonne moo sadeen kana qoonne wali fakkaatu kamtu wal fakkaata ka sadaffaatiif ka lammataati lakkoofsaan laali wali fakkaatu irra deebinee ilaalla gara insha allah amma waan jenninu bishaan bakka sadii qoonne takka bishaan xaahiraa ka waa xahaarsu tokko bishaan xaahiraa ka waan xahaarsine akka bishaan dhugaatii kana jenne waan namni nama dhimma itti bahu hedduu shaahii jenne buna jedhe waan biraa jedhi tokko hoo bishaan najisaa inni jecha nu jenne kana mazhaba hanafittu dida mazhabni hanafii maal jedha mazhaba hanafii armaan dura dubbanne turree miti naannoo amma nu jiru kana mazhaba irra guddaati boloon keenya warri hindii kana maal jedha warri kun bishaan yookaan najisaa yookaan xaahira jedha maa jidduu tana hin jiran bishaan xaahiraa waan xaharsan nu jennu kana didan isaan ni galeem bunni shaayiin dhugaatii nama hedduun suuqa magaalaa kee ciftu kun hunduu xaahira illee waa xaaharsan jedhan isaan kana fuutee kana waddachuu hin dandeetta isaan biratti amma masi isaanii dhixoo kana waddate amman taati guduun hin keessa hiya maal bishaanii yaa'anii najisoofne umaan gaya sinigalee miti jechi kun ammoo daciifa qawliin kun qawlii marjuuxa bishaan najisaa kun maal amma dubbiin wamaa un najisuun qooda afraffaa kee jirraa beeytu bishaan najisaa jedhe bishaan najisaa kun maal wahuwa bishaan najisaa alladhii bishaan hallat fiihi keessa buute najaasatun najifni wahii bishaan hallat fiihi kee gabbuute najaasatun najifni wahii ti gabbuute وهو كإسان دون القلتين قلة لما قد جرا قلة لما يكون أربعة لما أربعة ولا إنك توري هوري قد درا ولا إنك أربعة قد هوري ذكر ولا إنك أربعة ذكر كروك أربعة لما يو ولد الديبسان لتري بلما أربعة توكو لتري بتوكو لترى مشان نما ولا كان لتري بتوكو بشان litira dhibba lamaa gadii yoo tahanii najifni wahii keessa bu'e ma'asalaam jedhe bishaan sun najisaawani isinii gad amadisiisaa kun bishaan tokko qulqullaa'uun qarbata lamaa gadi jechuun litira hagam jenne litira dhibba lamaa gadi litira dhibba tokkoof sagaltamii saddeetii fakkeenyaaf dhufee najifni xiqqaan tokko dhab jedhe keessa bu'e bishaan sun martuu gajjigsiyee sinigalee ma jechisaa kun nu galee fakkaata dura jechisaa fahamnee eegas itti deebinee kamtu daliila qabaa laalla ow kaana qullateen yookan bishaan qullata lamaan kana ga'ee qarbata lamaan kana ga'ee fatagayyaraa ammoo jirjiirame najifni itti bu'ee najifni sun jirjiire amalaa dubbii bakka lama kaa'in yookan bishaan kun litrii dhibba lamaan kanaa gadi tahu yookan achii ol tahu bishaan nama dhufee bishaan najifni narraa ka'ee bu'e isiin jedhe maal jedhe aboo bishaan dhufee bishaan fuustoota kan beektanii miti guddoo qaba bishaan kana keessa hantuunni bu'ee itti du'e bishaan kana dhimma itti baa namoonni jigsan ganaqna siin jedhan barmiila tokko maal jettaan bakka lama laal jedhe bishaan kun qarbata laman gaya moon gayan jedhe dura qarbata lama gadi jira yoo siin jedhan najifni kee bu'ee miti qarbata lama gadi jiranii miti maasalaam hundaa gannaqi jettaan litira dhibba lama eegan geenye hundaa jigsi jettaan yoo litira dhibba lama gayee achii ol ta'e wali litira dhibba lamaaf shan ta'e wannin keessa bu'e hantuunni keessa du'e siin jedhan jirjiiramee jettaan wa ajaa'anii bishaan sun ee ajaa'a jennaan gannaq jettaan wa bifti isaanii dhiigni bineensa itti ajjeefame kun achi ju'ee waan kana balleesse jirjiire ee jirjiire qaata diimatan bishaan jennaan gannaq jettaan dhandhammiin isaanii jirjiiramte ee jennaan gannaq jettaan gudaan tukee bu'e dhandhammi isaanii yoo hafuurri isaanii ajaa'iboodhaan gannaq jettaan hin jirjiiramne siin hin jenne homaa miti bishaan guddoo eega hin jirjiiramne najisa keessaa darbee dhimma itti fayyadamtaan jedhe sahin nuti ni galemu dura wanni kitaabni jedhu nuu galee eegasii itti gaddeebina hagni kun eega nuu gale wanni duubaan dhufaatuun qullata lamaan kana maalii isaa nuu hime walqullataani qullanni lamaan nu baannu kun hamsu mi'ati rixlin rixlii dhibba shan jedhe rixli jechuun meeshaa dur wahiin safaran amma hin jiru amma bakka rixlii kana litrii jira litriif rixliin tokkoo miti zamana san rixlii jedhama amma litrii litira jedhama amma amma litira fakkaatu ammoo san litira xiqqa dhibbi shaniin kun litira keenya dhibba lama رتلم بالبغدادي تبي بغدادي وهي سفر يولا لتقريبا تقريبا يجون اتكا كليسنيتشو إذا دكاتو دكو ملا إذا قدتو دكو ملا على الأصحي جتش صحيح على جتش إذا جدو غالي سر تيودي منيجد أما حقانا واني كتاب نجد حقانا حتى قد بنو مال جد أما بشان نجيساكم مال جد بشان نجيسا بشان نجيفني كيس سبوئه ka isaan qullata lamaa gadii jedhe qarbata lamaa gadii maaltu qarbata kana lamaaniin waa safaradhu wanni litira dhibba tokko dhibba lama yoo tahee najifni keessa bu'e qulqullu yoo achii gadi tahee litira tokkollee achii gadi haa ta'u litira tokko lamallee achii gadi haa ta'uuti najifni kee bu'aan najisa wanni isin ati jettuuf maal maalin addaan waan kana foote hadiisa tokko jira jedha hadiifni maal jedha حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث yoo bishaan qullata lama gayan najifni womaa dhibu womaa irraan balleessuu najifni waan jirjiirama tokkollee irratti fiduu hin danda'uu jedha dubbiin isin gale bishaan yoo qul qarbata lama gayan hin najisaa waan jedha yoo achi gattaa hanoore hin jenne beekamoo rasuulli yeroo dubbii keessa irtii midhee dubbiin sun yoo bishaan qarbata lama gayan hin najisaama yoo siin jedhan najisan tahan yoo siin jedhan dubbii san keessa maaltu jira mafhuum mukhaalafaa jedhama achi jala maaltu jira yoo achi gad tahanoo hin najisaama jechuu jala jira hayyee mafhuuma kana fudhannee yoo isaan achii gad tahan bishaan najisaa jedhan isaan eega dubbiin akkas taate culmaa'iin islaamaa waa'ee bishaanii kana keessatti bakka sadii bahan warri tokko maal jedhan bishaan xiqqoof guddoon qaban jedhan xiqqoof guddoyyuu laalluu jedhan jirjiirame moo hin jirjiiramne callaa laalla jedhan yoo jirjiiraman najisa bishaan najifni keessa bu'e hunduu yoo abbo bishaanii namni najisnarraa waan najisan bishaan keessanarraa bu'e namni siin jedhe jecha itti gaafattu jechuma tokko callaa jedhan najifni kun jirjiire moo hin jirjiirre callaa gaafadhu jedhan homaa hagam gayanii bishaanii hin gaafatini kun isin galee miti jechi isaanii daliila hedduu qaban isaan kun daliila hedduu qaban isaan kun bishaan xaahiraa hin najisaman jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam waan hedduu keessatti eela najifni itti jige tokko gaafatanii bishaan eela kanaa kun bishaan badoo bishaan xuri'iti itti dhimma bahuu dandeenya naan ee jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam bakka baay'ee daliil baay'ee jira kanaaf warri kun maal jedhan bishaan xiqqoof guddoo gargar baafna jedhan bishaan xiqqoof guddoo gargar baafnaa jedhan eega bishaan xiqqoof guddoo gargar baafne bishaan guddoon jirjiiraman malee najisan jennaa bishaan xiqqoon jirjiiramullee baatanii najisan jennaa jedhan hayee xiqqeenni kun duuba yoo hagam ga'e guddoo jennaa bishaan kun guddoo jenna yoo hagam ga'an bishaan kun xiqqoo jennaa jedhan tana keessatti wal dhaban tana keessatti wal dhaban madhabni lama shaafi'iif hanbaliin qullata lama laallaa jedhan hadiisa kana qabanne mafhuuma hadiisa kanaa qabanne qullata lama yoo bishaan irra dabran bishaan guddoo yoo qullata lamaa gad jiraatan bishaan xiqqoo jenna madhabni kana amma ka hanafii ka ka shaafi'iitiif ka hanbalii hanafiin maal jedhe bishaan guddoon bishaan yoo moggaa takka taa'anii sochoosan moggaan tun hin sochoone suree baharuma tokko fayyaa hara hara guddoo takka jechuudha. harti xixiqqoon isin sochooti yoo moggaa kana bishaan akkana tuqxe bishaan akka laafatti moggaa kan sochoosa sun madhaba irra laafaatti karaa sanitti jechuun harti takka taa bishaan silaa litiriin kuma shanii jaha keessa jiru yoo dhufee najifni xiqqaan tokko keessa bu'e najisaawan jedhan isaan warri kun maal jedhan bishaan yoo litirii dhibba lamaa gadi ta'an xiqqoo jedhan yoo najifni keessa bu'uudhaan najisaawanii jechi irraa duraa kan dubbanne sun jecha imaam maalik qawli raajixaati san bishaan xiqqoof guddoo hin laalin jirjiiraman moo hin jirjiiramne qofa laali bishaan yoo jirjiiraman najifni isaan jirjiire najisa yoo najifni jirjiiruu baatee keessa bu'e waa tokkollee hafuur isaanii hin jirjiirre agartaa isaanii hin jirjiirre dhandhammi hin jirjiirre bishaan sun xaahiraatti dhimma bahuu hin dandeettaa jedhu amma fakkeenyaaf bishaan gabaabaa tokko wuduu'aaf fiddee as kaa'atteeti mucaan kee xiqqaa ifirraa qabda sibiilas dhaabata osoo dhaabatu fincaan gallakkise fincaan inni gallakkisu kanattu bishaan ati wadda'achuu heddu kanatti xiqqoo jigan faca'anii itti jigan xiqqoo bishaan kana wadda'achuu dandeetta dubbiin achi bakki deemanii famaa ganuma bishaan kana wadachuu hin danda'amu hin danda'ani ikhwaani ikhtalafa alulamaa jennu agartaa isaa kana dubbii nama dubbiin raajixaa hagas dubbiin raajixaa ta daliila qabdu bishaan yoo jirjiiraman malee in najisan jechuu akka islaama dur nu beeknutti bishaan yoo xiqqoo mataa inni jifni xiqqoo tuqnaan addaan galaa mire warri addaan galee dhusulleen ifunumaan haasofne jecha amma olmaan barreessan kana qabatee beeka wanni nu kitaaba fiqii barannuuf takka wanni guddoon ikhwaanii jiruu biyya teennaa beeku waan ummanni madhabni ummanni irra jiru yoo beekte akka gaariitti nama kana wajjiin waliin dubbatu dandeetta amma fakkeenyaaf ummata obboloowwan keenyaa kan hindii kana jiru baay'eetu namni masjida hedduullee qabu nashaata hedduullee qabu isaanii waan baay'ee walitti dhaqabnuuf yoo agartaa isaaniitti madaba isaanii beekte waan waan hundayyuu akka gaariitti ofirraa eeguu dandeettaati yoo isaanii hojjetu gartallee akka laafatti sii galti yoo beekuu baatte hore walitti buuta wal ajjeesuu mala galaafa wal ajjeesuu dandeette namni kanaafuu beekuun nama barbaachisa akka gosatti itti tacaasuba tahanii kana qabatanii irratti du'uu miti haqni silaa daliili wajjiin deema garuu kana baratuun da'waaf si qarqaara qiyaasa malee nu gale moo nun galle darsii keenya kaarraa asirratti dhaabanne insha allah darsii kaan egaa itti aanu torbaan dhufu konferansii qabna darsiin hin jiru torbaan saniin booda yoo rabbichi nu ga'e walgeenne yoo rabbiin guddaan ee jedhe allahu subxaana wataala alam isin egaa ikwaani warri karaa sanarraati